Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri umugoroba w'umunsi wa kane itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri studio gatanu Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka hamwe n'abaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya
mu Burundi guhiganwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu bitanguye gutera impari mu migambwe yari yagiye hamwe kuri uyu wa kane umugambwe CDP wafashe ingingo yo kuva mu runani rw'imigambwe ine izwi ku izina rya Kira Burundi rwari rumaze indwi imwe rushinzwe
aricyo gituma ashobora kuba yasohoye kuko nawe yoba yashaka ko umu- umukandida yoserukira ngira aca aserukira cdp n'ibisanzwe ibyo birasanzwe ariko twebwe ntawe gushika ubu turatora kuko turacarose umwanya gushika itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu uyu ni aloise baricako umukuru w'umugambwe ranak umwe mu migambwe yashinze urunani Kira Burundi ni inkuru twabateguriye mu kanya gato
etiyopiya ntabwo ikije mu nama yagombaga guhuza icyo gihugu na misiri na sudani igamije gusuzuma ibyerekeye ikoreshwa ry'amazi y'uruzi rwa nile.
leta zunze ubumwe za amerika ziragabisha ko hari umugwi w'abihevyi uriko uragerageza gutegura igitero i nairobi muri kenya
naho muri sudani abaturage b'ikirenga rw'icyo gihugu basaba indishyi zibarirwa muri za miliyoni kubera ikibazo cya peteroli yamenetse aho batuye
ahandi naho imibano y'ibanze itegura ibiganiro hagati ya afghanistan n'Ubuta- n'Ubu- n'abatalibane yatanguye ni intumwa zitandatu za afghanistan muri iyo mishikirano zageze i doha muri qatar uno munsi reka duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu karere k'ibiyaga binini i nairobi leta zunze ubumwe za amerika zigabisha ko hari umugwi w'abihevyi uriko utegura kugaba igitero kuri imwe mu mahoteli akomeye ku mugwa mukuru wa kenya nairobi mu butumwa ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu bwacishije ku rubuga rwayo rwa twitter bugabisha bwa- bugabisha bwasavye abanyamerika bari i nairobi kumera amagabo ubwo bushikiranganji ntibwavuze izina ry'iryo hoteli abihevyi bariko barategura gutera gusa bwemeje ko iyo hoteli igenderwa cane na ba mukerarugendo co kimwe n'ingenzi ziba ziri mu butumwa bw'akazi
umuvugizi wa minisiteri ishinzwe amazi muri etiyopiya aravuga ko igihugu cye kitazitabira inama igamije gusuzuma ibyerekeye ikoreshwa ry'amazi y'uruzi rwa nile iyo nama leta zunze ubumwe za amerika yagombaga guhurizamo etiyopiya sudani na misiri yagombaga gusuzuma by'umwihariko ikibazo cy'iyubakwa ry'urugomero rutanga ingufu z'umuriro w'amashanyarazi rwitwa grand ethiopian renaissance dam ku mupaka w'icyo gihugu na sudani ibyo bihugu uko ari bitatu byari byemeranyije mu kwezi gushize ko bizashyira umukono ku masezerano yo kurangiza ukutumvikana kuri uwo mushinga inama ya nyuma kuri icyo kibazo yagombaga kubera hano i washington uyu munsi n'ejo ariko etiyopiya yavuze ko itari buyibonekemo kubera ko hari ibyo igomba kwigaho urwo rugomero ruzatwara miliyari enye z'amadolari y'abanyamerika rumaze kubakwa kugera ku rugero rwa mirongo irindwi ku ijana nirwuzura nirwo ruzaba urwa mbere mu bunini muri afurika misiri isaba ko rwakuzuzwa amazi buhoro buhoro kugira ngo bidatera ibura ryayo ariko etiyopiya igashaka ko rwakuzuzwa mbere y'ukwezi kwa karindwi kugira ngo rutange umuriro w'amashanyarazi ukenewe mu iterambere abaturage b'intara ya ruweng muri sudani y'epfo begereye eh, urukiko rw'ikirenga bararuregera eh, basaba ko bahabwa indishyi zibarirwa muri miliyoni magana atanu z'amadolari y'amerika kubera ikibazo cya peteroli yamenetse muri iyo ntara ihumanya ibidukikije hashize ibyumweru bitatu abanyamategeko bahagarariye abaturage mu ntara ya Ruweng batanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga bavuga ko ibyo bigo bicukura peteroli byabangamiye uburenganzira bwa muntu kubera ko byananiwe kwita ku miyoboro itwara peteroli itoboka kenshi ikamena peteroli bu- ku butaka no mu mazi biri hafi y'aho iyo miyoboro inyura abanyamategeko baravuga ko iyo peteroli imaze kwangiza byinshi mu ntara za ruweng liege y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo bemeza ko peteroli imeneka muri ubwo buryo yateye ihumana rituma inda z'ababyeyi bamwe zivamo abandi bakabyara impinja zifite ubumuga abandi bagapfa minisiteri ishinzwe ibidukikije muri icyo gihugu iravuga ko icyo kibazo ikizi kandi izagikurikirana habanje gukorwa ibarura ry'ibyangiritse
kandi naho imibonano y'ibanze itegura ibiganiro hagati ya afghanistan n'abatalibane yatanguye uno munsi intumwa zitandatu za afghanistan muri iyo mishikirano zigeze i doha muri qatar uno munsi urwego rujejwe umutekano w'igihugu muri afghanistan rwatangaje ayo makuru rwasiguye ko izo ntumwa zarungitswe ku busabe bw'abatalibane n'amakungu urwo rwego ruvuga ko izo ntumwa naho biri uko atari zo zizohagararira afghanistan mu biganiro bitaramenyekana ryari bizotangura umubonano hagati y'abatalibani n'intumwa za afghanistan ugiye kuba mu gihe amerika n'abatalibani biteguriye gushira umukono ku masezerano hatanga agahengo ku munsi wa gatandatu byitezwe ko ayo masezerano azoba ahagarikiwe n'ibihugu mirongo itatu leta ya afghanistan yo imaze kuvuga ko itazokwitabira ibirori byo kuyasinya bimwe mu bitegekanyijwe muri ayo e, masezerano harimo kuvana uh, kuvug, kuvugana buke buke abasirikare ba amerika kuvana buke buke abasirikare ba amerika muri afghanistan no gutanguza ibiganiro nyezina hagati y'abatalibani na leta ya afghanistan barwanya
naho mu bushinwa abacuruzi b'abanyamahanga batuye muri icyo gihugu baravuga ko barimo kugerwaho n'igihombo kinini gitewe n'indwara ya coronavirus ibigo byiganjemo ibyo muri amerika n'uburayi byiteze igabanuka rinini ku mafaranga byinjizaga niba imirimo y'ubucuruzi idakomeje nk'uko bisanzwe muri icyo gihugu abo bacuruzi barasaba leta y'ubushinwa kubasonera imisoro batangaga ikanashyira ahabona ingamba zihamye kandi zihoraho zo guhangana n'iyo ndwara ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe ry'abacuruzi b'abanyamerika bari mu bushinwa bugaragaza ko mu bakuru b'ibigo ijana mirongo itandatu n'icyenda babajijwe icya kabiri cyabo cyerekanye ko biteze igihombo niba ubucuruzi bwabo budakomeje gukora nk'uko byari bisanzwe byibura mbere y'ukwezi kwa kane ubundi bushakashatsi bwakozwe n'amashyirahamwe y'abacuruzi bo mu burayi batuye mu bushinwa nabwo bugaragaza ko mu bigo byabo magana atanu mirongo irindwi na birindwi bikorera muri icyo gihugu icya kabiri cyabyo kizahomba imiryango nidafungura vuba
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya shotweve metero cumi n'icyenda mirongo ibiri na kabiri mirongo itatu na gatanu mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mukatwumvira ku mirongo ya fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje aderesi yacu ya, ya site ya internet ni we zitatu radiyo yacu voa kaburungu com cyangwa kuri facebook no kuri twitter aderesi yacu ni voa radiyo yacu uyu ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini nyuma yo kuva izo nyuma yo kumva izo mpari zose ziri mu runanikira burundi ijwi rya amerika yagerageje kuvugana n'abayobozi ba cdp anise niyo nkuru n'uwahoze ari perezida domitien ndayizeye bombi ntibitaba telefone zabo ariko kuri uyu wa gatatu ariko muradutunga muradutunga reka tubashikirize inkuru yerekeye impare ziri hagati y'imigambwe yagiye hamwe mu runani kira burundi mu gihugu cy'u burundi mu gihe hariko haraba amahiganwa y'umukuru w'igihugu
mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uno wa kane umunyamabanga mukuru umugambwe cdp yabwiye abamenyeshamakuru ibyari byarumvikanywe ko hagati y'imigambwe ine igishinga urwo runani ku igerekezo rya cumi n'icyenda kuno kwezi kwa kabiri sebastien ntawongendera avuga ko abanywanyi ba sedepe barindiye ko amatora babakabura urunani rurashingwa hari ku igenekerezo rya cumi n'icyenda ruhuhuma bibiri na mirongo ibiri urunani rumaze gushingwa biraca biraza biraca biraza hanyuma mbeka ndabibutse kugira ngo nubwirize ukuntu urwo runani rwabandanije yuko mu ikoraniro ry'umuganga w'iseruka rukambye sedepe twari twemeje yuko uzoje imbere aseruka urunani mu matora y'umukuru w'igihugu azova mu matora hanyuma gushika kuri uno munsi riko ndabayagira ivyugo runani si nuwo azoruserukira imbere y'amatora si nuwo wundi n'ayo matora yoba azoba canke atazoba kugeza ubu ntavyo tuzi vyadushize rero mu kwiyumvira ico twobandanya tugira kuko umwanya usa n'uriko urasahagurika abanye b'uwo mugambwe bamaze kumva ko amatora y'umukandida atakibaye kandi ko hari uwundi mukandida bagiye kumenyeshwa bafashe ingingo yo kuva muri urwo runani umugambwe w'inserukarukambye cdp urakinjuye mu runani shira burundi ubwa kabiri nk'uko nyene vyari vyavuye mw'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe umugambwe w'inserukarukambye cdp uramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ushize imbere umushinga ntayi aniseti niyo nkuru kugira ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ku igenekerezo rya mirongo ibiri rusama bibiri na mirongo ibiri umukuru w'umugambwe hanake umwe mu migambwe yashinze urunanikira burundi ntiyatevye kugira ico ashikirije kuri iyo ngingo y'umugambwe cdp aroyize baricako akavuga ko kubona indongozi z'uwo mugambwe zafashe ingingo yo kwidohora ari uburenganzira bwabo iyo nama yo kuvukisha urunani twayigiriye mu biro nyene vy'umugambwe sedepe ni nawe yatwakiriye aratanga ijambo hanyuma arampa ijambo jewe nk'umukuru w'urunani wumva ibyo vyose muri ivyo ngira yasanze amahirwe atomugwako arico gituma ashobora kuba yasokoye kuko nawe yoba yashaka ko umukandida yoserukira ngira acaserukira cdp n'ibisanzwe ivyo birasanzwe ariko twebwe ntawe gushika ubu turatora kuko turacafise umwanya gushika itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu amakuru ava mu runani kira burundi avuga ko umukandida yariko arategurwa ari domitien ndayizeye yigeze kurongora igihugu umukuru w'umugambwe hanak akavuga ko tacobuza ko uwo yita umuhumure yobaserukira mu matora y'umukuru w'igihugu aroyize baricako akavuga ko iyo ngingo ataciza yonona mbe murazi ko hariho abantu bashaka nk'ubu kuja mu matora mugabo adafise imigambwe abigenga bamaze kuza kudusaba ko boza ko bokwinjira mu runani urumva twakira nk'abanywanyi baguma baza n'ibintu bisanzwe kandi urunani rurabandanya kuko amateka aratomora ko umuntu ashobora kuvamwo za kohasiyo ranake zari zatangwe zinga abantu benshi ariko abasikanye mu matora ni bakeya hariho rero abantu benshi urugendo rurerure ruvuna bikabagora iyo hageze ko babona ko ikibanza biyumvira ca mbere batakironse bica bibagora umukuru w'umugambwe kanake aroyize baricako akavuga ko naho hari umugambwe wavuye mu runani kira burundi urwo runani rubandanya kandi rwugururiwe umugambwe uwo ari we wose wifuza impinduka mu burundi gushika ubu ntawe uramenya aho imigambwe pajude na fedes ihagaze kuri iyo ngingo y'umugambwe cdp urongowe n'umunyapolitika niseti niyo nkuru yaheruka gutahuka mu gihugu avuye mu rurani senared yitavye akamo ka leta ko kuza kwifatikanya n'abandi barundi gutegura amatora yimirije
arakoze cyane mugenzi wacu desire atunga imana ari kigali mu rwanda dusomeye iyo nkuru yateguwe n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bifatanyije n'ijwi ry'amerika rero nyuma yo kumva izo mpari zose ziri mu runani kira burundi ijwi ry'amerika ryagerageje kuvugana n'abayobozi uh, ba cdp hanise niyo nkuru n'uwahoze ari perezida domitien ndayizeye bompi ntibitaba telefone zabo ngendanwa turabandanya dukurikiranira hafi iyi nkuru
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika amakuru arabandanya tuje mu rwanda kuri uyu wa gatatu general major mubaraka muganga ayobora ingabo mu gisagara cya kigali no mu ntara y'ubuseruko yaganiriye n'abatwara ingenzi kuri moto mu gisagara cya kigali ku nshuro ya mbere uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda yaciye amarenga ko ingabo z'u rwanda arizo zija muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kurwanya imitwe idacana uwaka n'ubutegetsi bw'u rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa ku ngingo y'umutekano umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa kigali n'intara y'uburasirazuba generali majoro mubaraka muganga ubwo yari n'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa kigali kuri uyu wa gatatu yagarutse ku mfu za bamwe mu bari abasirikare bakuru mu mitwe irwanya leta y'u rwanda nka liyetona generali silvestre mudacumura wo muri fdr wapfuye mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda abitwa ba mudacumura abitwa bande bose bari iyo ngiyo barafumbira amashyamba ya kongo nta kundi twabigenza ariko n'abo bandi bose bari bagifite ibyo bitekerezo bibi ubu hariya hitwa ku mukamira hari abagera kuri magana atatu mirongo itanu n'abandi bifuzaga kuba baduteza umutekano muke nicyo ngo bifuza kandi ubundi intambara zose zigira impamvu ariko abo bavandimwe bandi nta mpamvu babona generali mubaraka muganga kandi mu kiganiro yagiranye n'abamotari bo mu mujyi wa kigali abibutsa ko bagomba kugira imyitwarire myiza ibaranga yanizeje ko leta ifitiye abanyarwanda gahunda nziza z'iterambere mu myaka izaza izo ntambara rero abo bifuzaga iyo ngiyo ngira ngo zarangira iyo ngiyo ariko ntabwo birangira bityo kubera yuko twe turateganya ibintu biremereye ikibuga cy'indege cya bugesera imihanda baragenda bayongera umuturage wese akirembere iyi myaka ibihumbi bibiri na mirongo itatu umukene muri twebwe yagombye kuba abona amadolari ibihumbi bine afatiye ku nama mpuzamahanga izahuriza i kigali mu kwezi kwa gatandatu ibihugu bisaga mirongo itanu byo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa kigali no mu ntara y'uburasirazuba yasabye abatwara abagenzi kuri moto ko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we mu kwicungira umutekano kugira ngo iyo nama ya commonwealth itazazamo kidobya duhereye ku nama yo mu kwa gatandatu ejo bundi izadusigira amafaranga narababwiye ni akangari ni menshi kubi kandi buri muntu azabonaho abaturanyi rero inkuru nk'iyo ngiyo ntabwo baba yifuza bagira imana ariko ntabwo ari imana ni ibyago ntabwo iyo nama yaba kuri bo kandi twe tugomba iyo nama igomba kuba ahangaha kuko nyuma y'iyo nama perezida wacu azaba ayobora imyaka yindi ibiri abandi bose bari aho ntawemerewe kuvuga imyaka ibiri murumva rero ko tuyikeneye kurusha abandi bose niba tuyikeneye kurusha abandi bose duhera kubungabunga umutekano duhereye ku mupaka niyo mpamvu buri mumotari iyo ugenda iyo wumva ibikorwa byaba navuze dukumira icyaha kitaraba buri wese ari ijisho rya mugenzi we dutangira amakuru ku gihe kandi vuba kuko hari ikintu gihagaritse iyo gahunda gitoya mwese ibihombo byabageraho mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda nibwo hakunze kumvikana impfu za hato na hato za bamwe mu basirikare barwanya ubutegetsi bw'u rwanda abandi bagafatwa bakohererezwa ubutegetsi bw'u rwanda ubu bari mu nkiko generali mubaraka muganga yavuze ku bandi bari abayobozi muri iyo mitwe basaga magana atatu baherutse kugezwa mu rwanda bakuwe mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo baba ni magana atatu mirongo itanu ni abayobozi abiyita abayobozi harimo n'uwitwa herimani umwe wari warasimbuye sankara ariwe muvugizi wa cnld nawe ari hariya ubu aravugira mukamira ngira ngo nihatangira amakuru ukuntu yavuga ko azatumara rwose ibiki ariko ni rwo rwanda bagakora nabi tukabakorera neza bagakora nabi tukabakorera neza ariko ntabwo twaguma muri ibyo mu bihe bitandukanye amakuru ataremejwe n'urwego runaka yavugaga ko ingabo z'u rwanda arizo zambukaga ikongo kurwanya no gucyura bamwe mu bari mu mitwe ururwanya ni amakuru yakunze kwamaganirwa kure n'ubutegetsi bw'u rwanda bakavuga ko ibyo byakorwaga n'ingabo za kongo fardc hari ku nshuro ya mbere mu ruhame humvikana umusirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda mu mvugo iziguye yumvikanisha ko u rwanda rushobora kuba rwari rufitemo akaboko kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo none se mudacumura w'imyaka mirongo irindwi aracyarwana ngewe wa mirongo itanu nataha oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite rwanda eya ntabwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro mirongo inani n'icyenda tukakigenda amezi icyenda tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi icyenda ariko ubu rwanda eya hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi igihe twateguraga iyi nkuru twahamagariye tona koroneli nosa munyengango tugira ngo agire icyo avuga kuri aya makuru generali mubaraka muganga avuga yo kuba ingabo z'u rwanda arizo zambukaga ikongo zikoresheje sosiyete y'indege rwandeya mu kurwanya no gucyura abatavuga rumwe n'ubutegetsi umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda yabwiye ijwi rya amerika ko icyo kiganiro cya generali mubaraka muganga n'abamotari atacyumvise yavuze ko yarimo ajya mu nama ariko ko aza gufata umwanya uhagije akacyumva akanabaza generali mubaraka muganga icyo yashakaga kuganishaho ubwo yavugaga ibyo nyuma akaza kutuvugisha ku butegetsi bwa bwana antoine cisekedi cirumba utegeka repubulika ya demokarasi ya kongo biboneka ko imibano y'igihugu cye n'u rwanda yarushijeho kuba myiza bwana cisekedi yigeze no gutangaza ko nibiba ngombwa azitabaza ibihugu by'amahanga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yakunze kuyogoza kongo kandi perezida w'u rwanda paul kagame nawe yavuze ko igihe u rwanda rwasabwa uwo musanzu rwawutanga We were joined yesterday, so we, we we have no, we've been waiting, and, and uh, I am glad that tuzabafasha twari twabitegereje kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe kandi kigira ingaruka kuri kongo kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho ntekereza ko mu by'ukuri nishimye kuko uburyo perezida wa kongo agiye kubikora niko twabitekerezaga Congo is going, and that's what he's thinking about.
ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kane bibiri na cumi n'icyenda nibwo sosiyete y'u rwanda rwandeya itwara abagenzi yatangiye gukorera ingendo zayo i kinshasa mu gihugu cya kongo ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika mu makuru arabandanya umunyarwanda ben rutabana ntiyishikanye imbere ya sentare uyu munsi nk'uko byari byasabwe n'umucamanza abitabye sentare bashikirije ko batamufise ariko umucamanza mukuru yasabye ko baba bamwerekanye mu kiringo c'indwi imwe metre david mushabe yunganira ben rutabana mu mategeko yavuganye na venuste nshimiyimana umumenyeshamakuru wacu ijwi ry'amerika Ah, iyi nkuru turiko turayitororokanya turayibashikiriza mu kanya kari imbere radiyo ijwi ry'amerika
mu kanya gato turaba tubasezeye nitumara kubagezaho iriya nkuru reka tubanze tubabwire ah, incamake y'amakuru twabagejejeho avugwa hirya no hino ku isi umuvugizi wa minisiteri ishinzwe amazi muri etiyopiya aravuga ko igihugu cye kitazitabira inama igamije gusuzuma ibyerekeye ikoreshwa ry'amazi y'uruzi rwa nile iyo nama leta zunze ubumwe za amerika yagombaga guhurizamo etiyopiya sudani na misiri yagombaga gusuzuma by'umwihariko ikibazo cy'iyubakwa ry'urugomero rutanga ingufu z'umuriro w'amashanyarazi ariko ntabwo etiyopiya yayitabiriye kandi naho twababwiye ko leta zunze ubumwe za amerika yagabishije ko hari umugwi w'abihebyi uri kurategura kugira igitero kuri imwe mu mahoteli akomakomeye mu mugwa mukuru wa kenya i nairobi mu butumwa bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu bwacishije ku rubuga rwa gusa bwemeje ko iyo hoteli igenderwa cyane na ba mukerarugendo co kimwe n'ingenzi z'abanyamerika ziba ziri mu butumwa bw'akazi ikirenga rw'icyo gihugu basaba indishyi zibarirwa muri miliyoni magana atanu z'amadolari y'amerika kubera ikibazo cya peteroli yamenetse muri iyo ntara ihumanya ibidukikije hashize ibyumweru bitatu abanyamategeko bahagarariye abatuye mu ntara ya ruweng batanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga bavuga ko ibigo bicukura peteroli byagabanyije uburenganzira byahungabanyije uburenganzira bwa muntu kubera ko byananiwe kwita ku miyoboro itwara peteroli itoboka kenshi ikamena peteroli ku butaka no mu mazi biri hafi y'aho inyura abo banyamategeko baravuga ko iyo peteroli imaze kwangiza byinshi mu ntara za ruweng reyeci y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo bakemeza ko peteroli imeneka yatumye ababyeyi bakuramo inda abandi bakabyara impinja zifite ubumuga ahandi naho imibonano y'ibanze itegura ibiganiro hagati ya afghanistan n'abagwanyi b'abatalibane yatanguye intumwa zitandatu za afghanistan muri iyo mish urwego rujejwe umutekano w'igihugu muri afghanistan rwatangaje ko ayo makuru rwasiguye ko izo ntumwa zarungitswe ku busabe bwa- bw'abatalibane n'amakungu urwo rwego ruvuga ko izo ntumwa naho biri uko atari zo zizohagararira afghanistan mu biganiro bitaramenyekana ryari bizoba umubonano hagati y'abatalibane n'intumwa za afghanistan ugiye kuba mu gihe amerika n'abagwanyi b'abatalibani biteguriye gusinya umukono- gushyira umukono ku masezerano atanga agahengwe ku munsi wa gatandatu byitezwe ko ayo masezerano azoba ahagarikiwe n'ibihugu mirongo itatu leta ya afghanistan yo imaze kuvuga ko itazokwitabira ibirori byo kuyasinya bimwe mu bitegekanijwe muri ayo masezerano harimo kuvana buke buke abasirikare ba amerika muri afghanistan no gutanguza ibiganiro nyezina hagati y'abatalibani na leta ya afghanistan bagwanya
nari nabi babwiye rero mu kanya y'uko ah, turi busoza amakuru tubanje kubagezaho iyo nkuru umunyarwanda ben rutabana ntiyashyikanywe imbere ya sentare uyu munsi nk'uko byari byasabwe n'umucamanza Esther Nambayo abitabye iyo sentare bagaragaje ko batamufite ariko umucamanza mukuru yabasabye kuba bamwerekanye mu gihe cy'icyumweru kimwe Maître David Mushabe wunganira Ben Rutabana mu mategeko yavuganye na Venuste Nshimiyimana amusobanurira uko byagenze
Well, we went to court, but uh, the attorney general said that. Uh,
twagiye mu rukiko ariko umucamanza mukuru atubwira ko yabonye inyandiko ebyiri imwe yaturutse mu biro by'ushinzwe amategeko mu ngabo za uganda updf bavuga ko batazi ben rutabana kandi ko batamufite yatweretse kandi indi baruwa yaturutse muri sib special investigation bureau ibiro bishinzwe amaperereza adasanzwe nabyo bifite ahungirwa aha- nabyo bifite ahafungirwa abantu iyo barwa nayo yavugaga ko batamuzi ko batamufite bavuga ko nta kindi bashobora gukora and the letter of saying that they don't know him and they don't have him in their custody, so there's nothing they can do. However, the, the the legal officer for for the military has ariko been rero presented ushinzwe amategeko mu ngabo za uganda yatanze ibaruwa imwe avuga ko ibikubiyemo bireba urwego rw'ubutasi rwa gisirikare cmi n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa polisi kimwe n'ibiro bikuru by'umugenzacyaha ibyo rero nabyanze nasabye rero umucamanza mukuru kubategeka kwandika buri wese ibaruwa ye kubera ko ari inzego zitandukanye niko bari babisabwe kubikora buri wese ku giti cye nasabye ko basubiza ikibazo babajijwe cyo kugaragaza ben rutabana in the in their individual office capacity or official capacity.
So And, uh, I required them Mhm.
to have a response from each and every office that was commanded to produce umucamanza yemeye ibyo nasabye asohora urundi rupapuro rusaba buri rwego gusubiza ibyo rwasabye nguko uko byagenze tukaba tuzasubirayo mu kwezi gutaha ku wa kane tariki ya gatanu z'u- z'ukwezi kwa gatatu nibaramuka rero bavuze ko batamufite ubwo nyine aho niho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye muri studio gatanu mwari muri kumwe na horiane itanga ishaka na jeffrey mutagoma turabashimye tubifuriza umugoroba mwiza
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, nao jina langu ni Harrison Kamau. Marekani imeendelea kuikosoa Iran kutokana na jinsi inavyoshughulikia suala la maambukizi ya virusi vya korona, ikisema kuwa huenda inaficha viwango vya maambukizi yaliyopelekea kusimamishwa kwa baadhi ya sala